mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika risamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe inshuti mwese muduteze amatwi kuri uno munsi wa gatanu itariki mirongo ibiri n'umunani z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri muri studio indwi washington dc muri kumwe na oriane tangishaka twibutse ko mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave metero cumi n'icyenda mirongo ibiri na kabiri mirongo itatu na rimwe mirongo ine na rimwe mu rwanda naho mugatwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu no kuri radiyo inshuti ya bose fm mirongo umunani n'umunani n'ibice bitatu amashyirahamwe aharanira ineza y'abapfakazi avuga ko badahabwa ijambo kenshi bakabura ababaserukira iyo habaye ikibazo mu rugo bakongera bakagira ubukene burengeye kuko basahugwa amatungo yabo nyuma yo gupfakara aho muherereye abapfakazi babayeho bate baritaweho ibibazo n'ivyumviro ku rubuga rwacu rwa facebook ni voa radiyo yacu canke muhamagare mushikirize ibibazo n'ivyumviro nk'uko bisanzwe nimero ni ya yindi nyene rimwe kabiri zero kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe turayisubiramwo no musi ni ku bibazo n'ubuzima bwa misi yose bw'umukenyezi w'umupfakazi ikaze mwese
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya korowado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye tuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
radiyo ijwi ry'amerika kaze mwese mu kiganiro murisanga muri kumwe na oriane tanga ishaka abapfakazi ni umugwi w'abakenyezi bakumigwa bakengegwa bahura n'ubukene cyane kandi bari bakwiye kwitabwaho mu kibano ivyo bishikirizwa n'ishirahamwe dushire hamwe mu Burundi gihaye intumbero yo gufasha abakenyezi muri rusange ariko cyane cyane abapfakazi kuva mu bibazo byinshi bahura navyo mu buzima bwa misi yose kuri iki kibazo twatumiye abo mu ishirahamwe dushire hamwe bashobore kutubwira bimwe mu bibazo bya misi yose n'icyo bakora kugira ngo bafashe abo bakenyezi b'abapfakazi twatumiye madame agnes nigaba umunywanyi wo mu ishyirahamwe dushyirahamwe mu ntara ya bururi twatumiye kandi na madame anne marie wo mu ishyirahamwe dushyirahamwe mu ntara ya bujumbura rural nibo rero turi kumwe tugiye kuganira nabo ndabwiwe ko ku murongo wa telefone madame anne marie tutaramuronka ariko turi kumwe na agnes nigaba mu ntara ya bururi kaze neza agnes mu kiganiro murisanga
murakoze mwakoze cyane kwitabira ubutumire bw'ikiganiro cy'uyu munsi aho tugiye kwihweza uyu mugwi w'abakenyezi kenshi utavugwa cyane cyane ibibazo byabo bidakunze guseruka kenshi ariko twifuje kuganira kuri iki kibazo muri make mbere ko turonka mundi mutumire wacu i bujumbura dutanga ikiganiro aho uherereye mu ntara ya bururi cyane cyane nk'abagize ishyirahamwe rya dushyirahamwe murakunze kumva murakunze kubona murakunze kugendera abakenyezi b'abapfakazi iyo umukenyezi w'umupfakazi apfakaye ubuzima bwiwe buhinduka gute muri make mu buryo bwa vuba cyane uca usanga buhindutse mu buryo atayiteze
murakoze ku muryango ntangiye kubaramutsa no kubakingurukira ariko ubuzima bw'umupfakazi ndabuvuga ariko kino kintu ndandushyire hamwe ndabivuga nk'uko ndabibona aho mbaye naho uzasanga imirwano dushyire hamwe dushyire hamwe isanzwe yitaho ibibazo by'abakenyezi muri rusange bashaka abakenyezi bose Mhm.
dushyire hamwe iritaho abakenyezi bose ikeneye ko abakenyezi bose batera imbere bakaba abantu baharanira amahoro amahoro arama mu burundi bakaba abantu bifashe bisununuye bakora imirimo bakava mu bukene barimo Mhm.
rero ko mudafite ikibazo cy'abapfakazi ndabababwira abapfakazi mu bisanzwe bari imigwi myinshi abapfakazi turimo abashira mu migwi Mhm.
itatu cyangwa ine hari abapfakazi bafise abana abo ni aba mbere umugwi wa kabiri hari abapfakazi abantu bapfakara batagira abana umugwi wa gatatu ni abapfakazi bata- bapfakara ari bato Mm.
domokurije ni mariye bafite umwana umwe abantu domoye de kansenka Mhm.
ubundi mu gihe kandi n'abantu bapfakara bakuze Mhm.
abo bantu bose bitwa abapfakazi ariko ibibazo si bimwe
Mhm.
icyo bahuriye ko muri rusange ni gupfakara ikindi bahurira ko ni uko basanga ingorane nyinshi muri kominote barimo
Mhm.
ariko dufashe nk'umuntu atagira umwana umuntu apfakaye atagira umwana turabona ko agira ibibazo byinshi bidasa n'ibyo abandi abantu bapfakaye batagira abana bobo biretse n'ikintu we bakora iwabo n'umugabo baramuwe baramukazi we sibwo na none baba bafise bararondera sitrategi byose bakabirukana Mhm.
abo bagasubira iwabo iwabo nabo ntabwo baba basubiye kuko iwabo ugiye umukobwa asanga hariyo muramukazi we hariyo na musaza w'umuntu baba bakicukana kuko urazi ko abakobwa batari kuri gutorana iwabo nta n'amafaranga baba bafite ashika ashikira ku ruhuha rwa baramukazi we utagira nyina w'abapfuye nta n'akazi aronka ashikiramo n'ufite mama wiwe umenga urukundo ruba rwaragabanutse Mhm.
ntagira n'ikimuririra ntagira n'ikimuhozaho ntagira n'akantu n'umugwi wa mbere umugwi wa kabiri turavuga abantu bapfakara bafite abana Mhm.
aba bantu bapfakara bafite abana tugafatanya n'aba bakuze cyangwa bakiri bato abapfakaye cyane cyane bari bato ejeni bafite utwana tubiri dutatu Mhm.
n'abantu usanga icya mbere cyo kominote irabatakisa ko ari abantu batagira umugisha Mhm.
Eh, barabatakisa ko batagira umugisha ugasanga abari nabo uko basebukwe ntibababona neza bagaca bashaka kumenya bakiri bato abafite baramu babo gucurwa n'abana babo Mhm.
urumva bakamenya aba yarongowe n'umuntu umwe nk'aba yakunze abavukana n'umugabo bose
Mhm.
rero iyo yanse gucurwa na muramu wabo n'amakame ifite muri kominote baramwanka rwose baramwanka baramwangiza baramwima n'itongo utwana twiwe tuba utwana tutinjira mu nzu za base wabo n'abari na soni ntibabakunda rero ngo ucumenga ni abana bari roshete baba bari roshete kuri mama wabo wenyine Mhm.
ibi rero urumva bapfakara ari bato pfakaranye n'ubukene kuko n'amatungo barayamwiba Mhm.
ufite ibisigo by'umugabo aramuba barabikurikirana barabitwara barababyuruma urazi imibereho y'ikirundi biratara abagabo bakiri si- si benshi bakunda kwereka utuntu twose abagore babo Mhm.
amatungo yabo twarabibonye n'abagabo baza muri somaliya harabasigarana amakonte bene ibi afite Mhm.
umugore n'abana agaha konte muri umunara Mhm.
mugabo urukondo rw'indomarere wasanga barumuna babo ayo makonte bayafite bajya kwifashiriza imiryango yabo cyangwa bajya kubikoresha ibindi bikorwa by'imiganda Mhm.
cyangwa babaho ugasanga baramuha iyo bapfuye ya mahera yari kurera wa muryango w'abana ba wa musigi arera abana ba bene nyina kuko nibo bariko barayikoresha nibo bari bayahana ari n'amakaa menshi muri kominote dufise
Mhm.
rero abapfakazi ntiboroherezwa amasosiyete ntibatunganiriza neza ntibabita mu bisanzwe kugira umuntu akingirwe aha mu burundi iwacu tubona muri ntara iwacu umupfakazi wese ko bafise umu- umuntu aba afite umugabo udafise umugabo ni umuntu ukingiritse ukingiritse Mhm.
abapfakazi nabo bariko barapfakara bakuze bafite amahirwe ku bana nta mahirwe bafite muri kominote gusa amahirwe ab'imana yahaye abana ni ba bana bagaruka kubabera nk'umugabo turafite amasemanyazi menshi hari abo bari baranyaze amatongo baramu babo ababanyi mugabo amatongo ubu akaburanwa n'abana bataje mu kwiga bagahiganwa yuniverisite akaba ari bugarukana ya matoka atavanye mwari yuko aba ashiye niyo tubona ko tutatakaye kubera imana yabateye ikabaha abandi bakiga rero icyiza twavuga leta ni uko ifata nshaje abana bakiga petetre nko ku buntu ariko iyo hagize ibisabwa binini abo bana mu mashuri barimo bajya baza mu ma interinete ariko undi mwana utakagize umuntu yiga udushuri ashobore guheza la plenansaje petetre n'amasosiyasiyo y'amufakati ikora n'itongo rifise kugira urigure baramwawe barahaguruka kugira ugurisha akantu cyaba igiti yaba impene cyaba iki baca bahaguruka bakakubutsa Mm, rero umupfakazi turabona ko afite ikibazo gikomeye ndetse tuma na leta tugasaba tugatera akamo leta vyema ko yoshyiraho itegeko rikingira abapfakazi bakingira kubi n'amatungo y'umuryango rero umenga nta ruhare dufite mu muryango twubatsemo tugaca tubura n'iyo tuvuka kuko nta kibi kijya kuronderayo
Eh, none nk'icyo Eh, kibazo ko- bavuze eh, ciyo apakaye buno nyene ugasanga umuryango w'umugabo wiwe uratanguye kuza gusahura amatungo aba ari mu rugo Ah, iyo yituye kumbe nk- nk'abajejwe umutekano kenshi bigenda gute avuze ati hari abantu baje gutwara haba ari ibintu byo mu nzu haba ari eh, inzu canke iki aritura abajejwe umutekano bigenda gute muri ico gihe
hari ababitura hari abatabitura ariko aho hatangura inyigisho nyinshi bamwe barabitura barabitura bakazima biturire Mm.
ni mukene masasi sapfumbatisha naka Mhm.
Ni- yego, baratunganirizwa ariko ntitwavuga ngo hariho katagana kose batunganirizwa Mm.
mbega niyo bagutunganyirije erega barabirengako
Mhm.
aragukengera bagushikiriza ico kizibu gatakaza kukirima kuko nyine azikora ubupfakazi kugira ugume ku nzira ubure nawe umwanya wo kurima uzopfire ku nzira n'urubanza akagungurutsa kandi twarakure ntibibakanga abagabo ngo barungurutse Mm.
aratsindwa no muri sentare intanga atsindwa no muri grande instance akavuga ati ndagiye muri gasambura amanza umupfakazi gushika yuko atagira utuguru atagira ingene aburana
Mm.
agateba akiyebura kandi kubera baba bafite baba bashaka kumugura mu bisanzwe baramugura ndetse marx baramugurisha ugasanga n'abamukiriye baramuvuye Mhm.
ndetse atari umukiriya nongera ngo hari umuntu aguma inyuma y'umupfakazi munini cyane Mm.
Mm, Mm. none nko mu mico kirundi tuvuze nko nko mu mitumba mu mico kirundi eh, hari mu bisanzwe haba harimo ibiryo biba byari bitegekanijwe kera usanga ah, yarafashwa umupfakazi yarafashwa canke ivyamya ari uko aho eh, wasanga nyene imiryango w'umugabo wacu uza ugaterura byose ugatwara nta kintu cari gitegekanijwe ku mutumba aho ah, kumbure abantu bashobora kuja hamwe abashinga ntahe bakavuga bati nuku nuku nuku canke n'umuco nawe nyene urafisemo uruhara rwo gukumira uwo mupfakazi
uko twabifata nibaza ni konsekansi turimwo no munsi uretse n'umupfakazi umugore wese uko ari imico akarangandiranyo twakuriyemo akarangandemano uko imana yaturemye yarafashije akarangandirano kuduhohotera kuko kujyana kera umugore yareba Mhm.
utakaye bakirwa na muramwa wawe mukunda utamukunda abandi bacurwa na ba sebukwe Mm.
bakunda utabakumbitse byari itegeko y'imico yari imico Eh, abandi nabo barasubira iwabo ubundi biraboneka umutima ubukse barasubira iwanyu nayo iwanyu ntiwagira aho ushikira kuko bafite igisubiramo nkira hariho n'amazina aritatse ku muntu ari aburesa Mm.
umuramukazi wawe yaragutuka uwo usanze mu rugo batonze yaragutuka nta mama wawe psh, yaragutuka Mm. ubundi biracibo- biracibonekeza cyane aho umu- umupfakazi aca arongogwa na murumuna w'umugabo wiwe biraba cyane ubunye cyane cyane hagati mu gihugu biribonekeza cyane canke ubunye yarafise ijambo aho avuga ati kumbure siko nshaka ko bigenda
ubu baratanga ikuza barihagarara ko
Mm.
baratanga ikuza barihagarara ko ntibagishaka kurongorwa na baramuha ariko bagira ingorane kuko umuryango urabanga Mhm.
n'aba bitwa ngo barize bafite uduhera tubaba- tubabeshaho ba- barabanga barabanga Mm.
barabanka abasekwe barabanka barina uko barabanka baramubaba barabanka umugabo we ni uko aba afite utwo duhera avuga ati nta munyu nza kubasaba Mhm.
iryo tungo nibarimpa ni sawa nibatayimpa nawe umwana azokura barirondere reka ncungure umutwe nkore aka kazi kanje ushobore kurestora umwana Mhm. Mhm. mwakoze cyane rwose ni madame Agnès nigaba umunywanyi mu ishyirahamwe dushire hamwe Eh, tuba twatumiye kandi na madame anne marie eh, wo mu ishyirahamwe dushire hamwe mu ntara ya bujumbura rurale atubwire byinshi bijyanye n'ishyirahamwe ryabo n'ingene bakora ah, ntituragira amahirwe yo kumuronka ku murongo wa telefone ariko madame nigaba aratubwiye ibitari bike byinshi cyane byo mu buzima bwa minsi yose umukenyezi ahura navyo umukenyezi w'umupfakazi ahura navyo aranaza kubandanya atuganiriza kuri iki kibazo nyene ni ikiganiro giha ijambo abanywanyi biriya ijwi rya amerika reka nabo nyene kumbure eh, tubaha akaryo bashikiriza ibibazo n'ivyumviro kuri iki kibazo Eh, duhere ku witwa thierry thierry uraho neza
mahoro neza riyane ndaramukije cyane n'umukenyezi eh, mahoro mahoro thierry uhamagara uri hehe
i bujumbura mu burundi Mm. yego tuga ku ijambo
ariko ubwa mbere nkengurukire uwo mupfasoni kuko eh, kenshi twamenyereye aka- akamuco noneho uburundi si kenshi wamuha agaciro umukenyezi w'umurundi kazi rero iyo tubonye ko hariho abakenyezi bashaka bari hejuru bo nyine bakavuga ati ibintu harageze ko tubivamo ibyo birampimbara cyane kubera ko burya biraryoshe iyo uriko uragwanira ineza yawe hako haza abandi bayigwanira turiko turabivuga uko umukenyezi mu rugo canke mu muryango wose umenga agira igihagararo ufatiye ku muco w'abarundi agira igihagararo igihe umugabo wiwe akihari iyo amaze gupfakara uca umenga nta gaciro agifise rero byibunyuka cane iyo amaze kuba atagifise mbere aba atamwana bigeze bavyarana hoho bitwika ibindi bintu haragira igihe n'umuryango hagera igihe ugasanga abantu amwomoye yahavuye ibintu rero bibabaje nawe mubyeyi yari aravuga ibintu bijyanye ngo n'umuco imico imico ibyo twagiye ducamo ni byinshi mugabo uyu munsi hari hageze ko abantu bahindura bakabona bati hariho ibintu twagendeyemo kumbure bikwiye kutwubaka hakabaho n'ibindi dukwiye gufatira ko kugira ngo twubake kazoza keza tubibabe tubavane nabyo bihinduke tujye mu bintu byiza ushobora kumbwira ko ushobora kuza ngo kubera ko umugabo yapfuye uca wihagira byose ugaca ubifata hama n'umukenyezi yaje kuburana uwo mupfakazi ugaca uca hirya no hino kugira ngo umuzirire byanahimba hamwe imbere baranicwa iki kintu jewe mbe nagomba ngire ko mbaza umukenyezi mamuba yahakana ariko aravuga ngo abo baratunganirizwa iyo bitwaye hari ahandi usanga abakenyezi bagenda kwitwaramo ugaca usanga barushijwe ibikenye n'abagabo bariko barababuranye ngomba ndababaze nk'amashirahamwe aharanira ineza y'umukenyezi hari utwigorana duteye baragira canke igihe duha nk'akararo k'ico baba bamaze gukora mu kuja guhimiriza abategetsi kuko umu- bipfiriye ku mutegetsi yabwiriza gutunganiriza uwo mupfakazi birumvikana n'umupfakazi nta kintu na kimwe azopfa akoze ngo ashobore kuja kwerekana ukuri kwiwe n'ivyiwe barabinyaga bona ugasanga na wa mwana yasigwa na wa mugabo agoye mu nkore kuko babimenye babitahure niba umupfakazi arenganijwe ariko hahoterwa wa mwana ari ngaho ariko hahoterwa rero burundi bw'ejo ejo muzobona ingaruka mbi niyo bandi bica tubona hari mw'ibarabara bakurana umujinya kubera ko babonye na mama wabo yanze ahohoterwa Mm.
murakoze rurigana urakoze cyane thierry urakoze cyane reka nakire na desire desire ku murongo turi kumwe
turi kumwe nanjye ndabashimiye cyane ku mwana w'ikaze ku ijwi rya amerika Mhm, mhm. desire uherereye he
ni makamba kayogoro Mm, makamba hama uratubwira kumbure Eh, ingene mu byifashe Eh, ingene aba- abapfakazi bitaweho eh, duga ku ijambo kibazo canke iciyumviyo
icya mbere ni icyiyumviro Mhm,
iyo nk'aho mperereye ndamaze kubona abantu babiri ibyatsi rero mu maso muyanduye nta buryo abafasha babo hanyuma ubuzima ntako bwagenze neza mugabo kimwe birapfa ko umupfakazi nyine aba yabuze umufasha nk'akagenda atahakareba ashobora kuba muri muri famiye ugasanga uwo mugabo ahantu avuka ugasanga hakareba niwe aba afite abafise uburyo buboneka mugabo bidupfa umugabo utapfa rero uwo mugore afite wo kuraba neza amatungo yiwe kugira byo bufashe n'umu- n'abana umugabo we yaba yasize usanga bamwe bavukiye wiwe bajya bavukana n'uwo n'uwo yapfuye batangiye kumwegera ko bumva baba bashaka amafaranga mhm.
ugasanga nawe rero ibyo ntabiharuriye ugasanga ubu bagomba kumucura baramenyeranye ugatanga agakoresha bwa butunzi ashaka umuha ukamuka usanga amafaranga y'ifashisha yahera abana bakava ku ishuri n'ibindi iyi ni ya mbere ndabonye iyindi igira kabiri undi nawe ko yari akiri muto icyo agomba kujyana rero ko kwabyarira abandi ayinjiza abandi bantu none urabona ubu byumva urashobora kukwemerera hanyuma acana intabwe nubwo kimwe aho usanga ababigiramo uruhare ukabigiramo uruhare ugasanga ntibamenye yuko aribo basigaye usanga rero ntibitwaye neza hanyuma akandi kabato kishe nk'akabato naho jewe nk'aho mmerereye sindi baga amashyirahamwe mu burundi abiri sa nk'aho mmerereye turema nk'amakayogoro abo nditegetse mbona kuba abantu babiri bose nabo ndigeze mbona kandi ubuzima ntibwateye bworoha rero amashyirahamwe yoba hari igihe cyo ndetse rakamu ntiyaguma mu bisagara gusa ngo aca afata ibya bujumbura bya gitega none na ruyigi canke na rumonge mushika ni muri izi zindi ntara no mu makomine kubera hose baba bahari mu gihugu rero ufata nk'umuntu avuka rero ndazi nk'aho mvuka biba bigoye cyane bagenda kubitwara kubitwa n'umugabo kubicuka n'imbere y'abantu usanga bitakorohera abantu baca bakubona habi bakamege kuko nuku nuku nuku kubera n'imena na bike ukagira kandi nashobora kugenda gusaba inamba hafi kandi babyarira kuri ubu kwiragira hose akagerageza ni mu buryo buragoye kuko hano abantu benshi bashobora gusa utamenya ubu nk'uku muri daniel mutanzi cyangwa mu burundi biragoye kumva icyo ibya amerika ushobora kudufata nka tuvuge nka deputy baba ariko barabitegetse b'abatakazi nka deputy nawe urumva abandi batabimenya gutya haba nka sara na mwebwe mwene abamenyeshamakuru kuko abamenyeshamakuru ajya murakunde murakomeye rwose kubera n'ibiba birakwitse byose biba mubizi byinshi murabimenyamira mumenya nawe nkabasaba yuko mushira n'ingufu nk'uko nyine mukabandanya
urakoze cyane rwose desire ni nabyo twagerageje gukora uno munsi ikibazo nk'iki kivugwa gake turagerageza kumenya ubuzima bwabo tukabushyira ahabona kumbure abashobora gufasha bagafasha abashobora kwitura n'ayo mashyirahamwe uvuze bakayitura kugira ngo ibibazo bikemuke mu kibano urakoze cyane desire hamareka twakire na octave mbere y'uko umutumira agira icyo abivuze ko octave amahoro neza mahoro mwaramutse doriane mwaramutse neza niyo hano urakomeye yego ndakomeye n'umutumire namusuhuje doriane uyu munsi wabaye ijwi ry'imana yakobo igice cya mbere murongo makumyabiri na karindwi haravuga ngo idini y'ukuri n'isura imfubyi n'abapfakazi ni ukuvuga ngo wakoze kuri iki kiganiro sinakabaye nkivugaho wenda nakavuze ngo hari abategarugori benshi batatwumva ariko hari umunsi mwakoze ikiganiro ku bya kizito baratelefona burya baba batumva n'uko baba bacecetse ahubwo bajye banavuga hari ikintu uriya mubyeyi avuze ku byerekeye n'ingorane bafite i Burundi abapfakazi ikibazo bafite bo ahubwo ni ukutamenya amategeko abarengera yashyizweho amategeko hari ibintu yavuze ku byerekeranye n'itongo no kwamburwa itongo rikajyanwa mu miryango y'umugabo ngo wenda mbese akirukanwa ubu umupfakazi ari gufata itongo ahubwo akaba yanariha n'umwana no mu batabyaye akariha uwo ashaka kuko arabyemerewe kuzungura umugabo niwe muzungura wa mbere ngewe mfite n'urugero rw'ibyabaye mu minsi ishize umuntu wari warasezeranye mu myaka ya za mirongo inani abashaka kumwirukana mu itongo bazi ko atabona ibyangombwa kubera amategeko leta yashyizeho arengera abategarugori muri rusange iryo tongo ntawarikozeho ubu ararifite so rero navugaga ngo ahubwo abo mu rwanda ubu icyo nabashishikariza muri iyi minsi ni ukumenya amategeko kuko leta yagerageje gushyiraho amategeko abarengera ku byerekanye n'abatarasezeranye biragaruka muri wa muco wacu gusa na leta ifite icyo ibikoraho ni ukuzamagara umunyamategeko akabibashishikariza ariko ngewe icyo navugaga ahanini ni uko mu rwanda baragerageje urebye gusa nasoreza ku yindi ngorane y'abapfakazi mutanditse hano usanga na bano bagabo bita b'abasambanyi bajya kudodora ku ngo zabo kuba bavuga ngo nta mugabo ururimo ubwo ibyo nabyo twabashishikariza kujya bitwara neza igihe babuze abagabo bagatuza rwose nk'ababyeyi ariko leta y'u rwanda yo ndayishimira ko ubu nta mupfakazi upfa kunyanyaswa bafite amategeko abarengera ariko iyo basezeranye mu mategeko murakoze murakoze cyane murakoze cyane madame nigaba kumbure turaca ko turagerageza kureba nuko tworonka bamwe mu bayobozi ariko nk'umuntu wo mu kirahuri dushyire hamwe Thierry yavuze ikintu cyerekeye gukorana n'inzego kugira ngo murabe yuko mwogerageza kwifashisha no gufasha abandi muri kumwe nko mu ishyirahamwe ryanyu murabona yuko hariho gukorana na leta gukorana n'abajejwe intwaro ku mutumba kugira ngo bashobore kuborohereza
ego cyane rwose turakorabura n'intwaro nanone ntitwashobora gukora tudakorabura n'intwaro turakorana neza cyane guhera hasi gushira hejuru
hariho cyane nakugize ndiko ndavuga ko ndabivuze ka muntu aho mperereye nakubwiye ko asosiyasiyo itantumye birumvikana nakubwiye ko asosiyasiyo dushyira hano ntiyantumye ariko kuko nsanzwe ndahaba nkaba mu ntara ya buriri nkahasanga n'umwana cyangwa ndabona ibikorwa dukora ndabuhaba rero ndabona ibiri muri kominote mbayemo
ego bino byema koraborasiyo n'intwaro ni neza cyane leta dukorana neza kugira tunakore no kubiva hejuru bikamanuka nuko leta iba yatwemereye
desire yavuze ku bijyanye desire na octave bagarutse ku bijyanye no kwitwara neza kumbure kugira ngo n'amatungo n'amake abapfakazi baba bafite ntasahugwe abo basambanyi abagabo baza binjirira abo bakenyezi nabo nyine ntibaze kubarengera cyo mukivuze kwiga
icyo twakivugamo ni kibiri kwitwara neza ndetse bashatse kuvuga hasi kwitwara neza mu kwitwara neza niba nza kubaka abakuzi iyo ugize ibibazo tuyisubiza muriga iyo umupfakazi baratumiga ni mu kirundi ngo ntambwe itakurira ntambwe itagukengera n'uwo uramutse ujye mu ibarabara n'uwo muhagararanye baramukugerekako n'uwo mu kwisane ko kuvuga ko umugambi baramukugerekako mu bisanzwe umuntu umuntu yapfakaye ntategerezwa kuramutsa umugabo ntategerezwa guhagarara n'umugabo ntategerezwa gukorana agakoje gatanya n'umugabo n'uwo kugira umugambi n'uwo gukunda akagira ati babikora uko babikora uko ari umuntu w'umugabo bose batangura kuvuga ko hari umuhabara wawe yagucyuye kumenya n'ikirundi cyatuberaye imitwe ikatuzirika ukayiyegera mu nzu ukaguma mu nzu iyo mico niko ikimeze rero kwitwara neza bagerageza kwitwara neza ugabanyaga amatungo mu gihe yitwaye neza ikindi nacyo n'abantu bakeye hariho ubukene naho batabikorera ko bose hariho uwo rondera umugabo kubera kenya adashobora no kwigira abana hanyuma ati reka nsomeshe abana bawe avuga ati ndahiriwe abantu bose ntibangana ubwenge kandi no kumenya ko ibyiyumviro by'abantu bitangana abantu batabona cyo kimwe ingene bava mu ngorane barimo gusa icyo dusaba inyigisho turavuga changement de comportement de mentalite muri community iwacu bakareka guhaririza mu mupfakazi bakareka kumugereka ko abagabo ijana atanabo yagiyemo numva ko aracyakenera inyigisho cyane inyigisho cyane ziracyakenewe mu barundi mu barundi kazi kugira duhindure imico duhindure akaranga tumwe ko umupfakazi n'ubundi mugore wese ariko apfa ku muntu udekoshe ku itanu n'umugabo ariko baravugana ikintu kanaka iyo cyose bari kumubaza ariko bapfugitse
urakoze cyane rwose urakoze cyane rwose uyu ni madamu agnes nigaba agnes nigaba mu ishyirahamwe dushyire hamwe mu ntara ya bururi ariko aradufasha gutegera byinshi mu bibazo abakenyezi b'abapfakazi bahura nabyo nibyo turi ko turaganira kuri uyu munsi turi mu kiganiro muri sanga nk'uko bisanzwe ku munsi wa gatanu tuganira ku bibazo by'abakenyezi n'abigeme mu kiganiro muri sanga reka tunyura amate turagaruka
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bita tuwo
njyewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
radiyo ijwi ry'amerika nk'uko mubyumvise ni wa mwanya w'ikiganiro muri isanga mwumva buri munsi muri kumwe na oriyani itanga ishaka abapfakazi ni umugwi w'abakenyezi bakumirwa bakengegwa bahura n'ibibazo byinshi cyane harimo n'ubukene bwa cyane bwo kuba basahuwe iyo babuze umufasha wabo ibyo bikaba bishikirizwa n'ishyirahamwe dushire hamwe mu burundi ryihaye intumbero yo gufasha abo bakenyezi muri rusange cyane cyane abapfakazi kuva mu bibazo bahura nabyo mu buzima bwa minsi yose ndabwiye ko umurongo wa telefone turashoboye kuronka umwe mu bayobozi b'ishyirahamwe dushire hamwe ni madame donavine bigirimana akaba ari mu ntara ya bujumbura madame donavine tumwakire nawe nyine ashoboye kunganira agnese nigaba mu ntara ya bururi madame donavine murakoze cyane kwitaba ikiganiro murisanga utubwire uburyo umufasha abapfakazi kaze neza
murakoze cyane mu busanzwe abapfakazi baragira ibibazo cyane ari muranyumva turi kumwe yego
muranyumva turakumva turakumva ku murongo neza gushishikara
yego abapfakazi baragira ibibazo cyane na cyane cyane kuko baba basigaranye imfubyi hanyuma mu miryango nawe ugasanga bari kuba babafata nabi barikeka bagashaka kubiyumvira ko baba batamutega ingeso ugahita usanga urenga umupfakazi arakwiriye nawe nyine ugasanga muri we arafite ukuntu umenga ari kurira usanga bibaze aho ziherereye ugasanga muri bo ari kumira ukamenga ni umuntu yiheburiye
yego urakoze cyane na nicyo kintu cyo kuba begekwa ko abagabo ugasanga barasuzuguwe mu kibano nta jambo bafise barihebuye madame agnese nigaba yakigarutse ko nawe nyine mu byo bamwe mu banywanyi biradijwe rya amerika bashikirije bavuga yuko hariho gusanga abapfakazi batifata neza ariko we yagarutse ati atahubwoya ni icyayi bambikwa mu kibano ugasanga babashyize ko amazina menshi barabakumiriye barabafashe nabi none tubwire muri make nko ku rwego rw'ishyirahamwe dushire hamwe mubafasha gute ishyirahamwe ryanyu ryubatse rite kugira ngo mugerageze kubashikira no kubafasha
ubwo murakoze naho mperereye muri komine kanyosha usanzwe ndi umuntu wanyu wadushire hamwe mu rwego rwa komine naragerageje kubafasha ndaze ingorane bacamo ndagerageza gufasha kugira ngo bashobore kuba boja hamwe kugira ngo mu gihe bacitiwe n'ingorane bamenye bagire urunani mu bisanzwe abapfakazi bo muri komine kanyusha bafite urunani bakorera hamwe ubu narabafashije baragira ishyirahamwe barashinze ishyirahamwe hanyuma baratanga agatererano k'amafaranga amajana abiri ku kwezi ndabafasha baruguruza konte hanyuma abashoboye barazamwo bashobora kuba baronka amajana abiri hanyuma ikindi nacyo ndabafasha kuko hari mu ntumbero yo kugira ngo ndabe ingene nabo bamenyekana n'ukuntu nabo mu runani bagafashanya nko mu gihe hariho uwufite ibibazo agafashanya yego hanyuma ubu uye icyo nabafashije kugira banamenyekane iruhande y'ako gashyirahamwe kabo naragerageze ndaba ndabereka aho utegereza kujya turaparticipa mu bikorwa rusange na cyane cyane mu bikorwa by'iterambere sinzi ko muri ko muraneza eh turakumva
Eh, hanyuma rero nca nda- ndabaha umugambi ko butangura kwiga gusibura amabarabara amabarabara y'imigenderanire hari ibarabara ryaja ku komine eh, abantu batanguba kwinjira mu mbega vuba ngo rizikiri bakora ibarabara ntaco ntacamo nkabafasha Bari- barateye umunsi umwe wa buri bintu bakora hacamo nkabafasha hanyuma n'abategetsi batangura ku- kuba bisiga baratanga rero kumenya umugwa w'abapfakazi Eh, ni paruwase hose ndabimisiya baragenda gusa bara- barafasha ku iparuwase mu bikorwa bya paruwasi hanyuma nabo nyine baramenyekana hanyuma bivanye n'ingufu bakoresha ba- bakabona ko abakenyezi bashoboye bafite ingufu iruhande yabo basabira inyigisho ku- ku paruwasi umusaseredoti arabategurira inyigisho eh, akabona neza yuko nawe nyine ari umuntu kandi ashoboye izo nyigisho ni padiri yarashoboye kudufasha araziba arazibarose hama abategetsi nabo b'igihugu eh, bo batangura kubona ati ujya mu guverinoma turazine bakora akwiye gufatwa mu mugongo ubwo rero ba- hariho umugambi emwe burundu urambaye nibo baca baronga isoko hariho abasabiye isoko yo ku- yo kuguriza ibiti ibiti byo gutera ku misozi barabikura bara- baragira amapepiniyeri hama baca baha i- ibiryo barateye ibiti ku mutumba wa kihorezo umutumba w'ahantu bita mucoga hejuru barose amafaranga atari make buri w'umupfakazi wo mu kanyusha sema bari hamwe baragize umugwi Mhm.
ubu baragize na- na koperative yabo ubu ni kuri umupfakazi yagize ibibazo mu kanyosha barafite ingene ba- bafashanya Mhm.
n'uw'inzu biguye ko baca bagira rimwe bakamufasha n'uwubuze uwuriwe baca bagerageza ku- kuba bahasi nuko nagerageje kubafasha muri wanjye waduciye hamwe ubwo none nk'aho mu ntara ya nk'aho mu kanyosha nk'aho mu komine kanyosha mufite nk'abanywanyi bangahe baje hamwe ubu bariko barakorana bariko bara- bariyungu eh, hamwe komine kanyosha kubera murazi harakiri intambara cyane ziratwara abashinga nahe eh, muri komine kanyosha ariko abapfakazi ni benshi barashika mu bihumbi bitatu birenga eh, ariko abanywanyi barashika ibihumbi bibiri Mm, abanywanyi ibihumbi bibiri
yego kuko abandi nabo hari abo usanga ari abataramakazi cyane Mhm.
eh, mugabo baca babafasha mu bikorwa hanyuma kandi muri abo harimo n'abagabo bangahe bake mugabo ba- b'abapfakare babita abapfakare Mhm.
eh, batashoboye gu- gusubira ku- kuzora abandi bagore nabo nyine barimo muri iryo shyirahamwe Mm. yego birumvikana ko bijukira iryo shirahamwe kuza hamwe bangana n'ibihumbi bibiri si bake na gato Eh, tugarutse mu ntara ya bururi madame nigaba mwebwe hoho mungana mute ngaho muri iyo ntara yanyu abapfakazi barijukiye kuja hamwe no gukora ibikorwa nk'ibi bibafasha kumbure bashobora no kwiyungunganya alo madame agnès Hello?
Ego. Eh, ngaho mu ntara ya Bururi hoho barijukiye kuja hamwe muri dushire hamwe kugira ngo bashobore gufashwa muri ubwo buryo bwinshi twumva dushire hamwe ifise yo kubafasha.
Eh, ego twebwe abapfakazi icyo cyo kuri egize baragikora bafite domadine ariko apare twe gitandukanya n'abandi kuko tubatandukanije n'abandi womenga na abantu natwe turabakumiye baka womenga tubatumira urutoki ngo ujya mu mupfakazi ariko twe tubatumira kujya mu mashyirahamwe ari nk'abandi hariho amashyirahamwe turafite amashyirahamwe menshi twita za nabenude benshi usanga bari muri aya mashyirahamwe atandukanye bagakora ibikorwa hamwe mu mashyirahamwe bakagira uduhera two kwiyungunganya no kuguranana turabahimiriza kujya mu mashyirahamwe bashaka tukabahimiriza no kujya mu migambwe ahahurikiye abandi basangiye ibyiyumviro bakagira diverizasi y'ibyiyumviro bidasa kugira ngo bubake igihugu bose bari hamwe tutavuga ngo uyu ni umupfakazi nguyu ni umudivose nguyu ni iki bose tubatumira abakenyezi bose kugira urunani
birumvikana ukoze urunani rw'umukenyezi
yego Eh, navyo ni ego navyo birumvikana ko wari umugambi mwiza kugira ngo nabo nyene ntibiyumviye ko bakumiriwe canke ngo ngo barafise eh, izina ribakurikira umwanya wose birumvikana urakoze Eh.
cyane Eh, reka duhe ba- tugaruke ku murongo wa telefone n'abanywanyi bafise n'ibindi bibazo n'ivyumviro Ah, Federico amahoro neza uratwumva
amahoro neza uriyani yego uraho urakomeye
ni ukuri turakomeza kabura dukondo karaka mu gisagara cya bujumbu Mm. Frederico yari yaciye igihe Ama- ki- kitari gito tutakumvise amakuru y'iminsi hama ikibazo canke icyumviro
bakuke nagomba kubanza kubashimira kubona mutaduhuye bamutuduma hasi Mm.
ikibazo ikindi kandi rero kikaguma cyane kubona mutayizi Eh, Kandi Fred- nibyo Frederic- by'abarundi.
eh, Frederico reka kumbure tugukure ku murongo twongere tukugarure itelefone ntiriko iracamwo neza kandi si wowe wenyene eh, numva ko mu burundi hariko haragwa imvura niyo mpamvu imirongo iracika igasubira reka turakugarura ku murongo Eh, reka nakire nizeyimana we numve ko bikunda nizeyimana turi kumwe
turi kumwe cyane ndabumva cyane ku isi rya amerika ni byiza cane amahoro neza
ni ni amahoro yego ikibazo ca mperereye mperereye muri ko- ndi muri komine busoni zone ya gisozi umutumba n'igitetse Mhm.
nanjye intambamyi nkunze kubona ku bagore intambamyi bagira Mm.
iyo umugabo y'umugabo w'amafaranga Mhm.
rero nk'igihe bene wanyu wowe bari bakenye bace bashaka kumucyura intaga bagashaka kumucyura ku nguvu hari inzu rero abangira baca bava hasi bagaca bavuga ati wowe kuri inzu twanga wowe n'impaka tuva ngaho ugende abo bana tubadusigira tuzobarera Mm.
umugore rero agaca usanga nawe aracyuntuye ugaca usanga agize ibibazo byinshi agaca usanga kumbe hari nk'igihe ugaca usanga bemereye cyangwa akabahakanira kubera avuga ati genda cyari mu byiyumviro by'umukinga ntawe wanjye Mhm.
ugasanga jewe ibyo bintu kabisa yumva nobanza nobanza nkabireka nkabanza nkumva yuko mu mutima wanjye ntuje nkumva yuko ntuje mu mutima Mm.
hariho rero nk'igihe iyo bimushikiye akabangira intambamyi agira no guca bamwirukana mu rugo kandi abana bawe bagaca batwiragira kugira ngo ba- ya mitungo yawe wasize wuri umugabo bayigabagabane rero ari ikintu mbona abagore nabo bakwiye kuva hasi abakenyezi yo ntibaze bara- ntibaze baragira barahura n'ibibazo nk'ibyo baze baragira iki baze barashyikira nk'ubutungane bubatunganirize ubutungane babanze babwiture kugira ngo wumve ikibazo nabo cyabo ukuntu cyogenda ukuntu bakibakemurira Mm.
rero n'umugore utari acaterura kandi abantu no kujya no mu butungane yumve yuko ah, n'inyishu abate- abategetsi banamuhaye Mm.
rero abagore barakwiye nabo barakwiye nabo nyine kuvuga ati natwe tuzi intumbero tumenye ubutungane aho buri ariko rero intambamyi yindi nkunze kubona iyo umuwe- uri umugabo udafite amahera umugore wawe ukaba wari uwukenye ntakunze gukomwakomwa cyane aba akunze guhura n'ingorane cyane rwose ku birebire by'amaze kubona ni uko wowe uri umugabo usize amahera umugore wawe baramurondera cyane kugira ngo ya mahera bayamurire ko twakeneye bamusigiye Mm.
Hello?
Ego urakoze Eh, cyane.
Ena- eh, je niyo mpamvu rero mvuga ati abakenyezi nibaze barareba neza ntibaze bara- baze baritonda ntibaze bararondera abantu baza kubasahura imitungo abashinga ntayo babo babasigiye burya mwana inzu mushaka utuntu tukabavuna u- ukagira imana umugabo wakatugusigira nyabuna nyabuna dufate neza uvuge ati utu tuntu ndebe yuko uzoteza imbere umuryango wanjye ugaca usanga nk'umwana arataye ishuri kubera iki kubera ibibazo nk'ibyo byo kugira iki byo kubura umubyeyi agaca agira iki agaca na- n'utwo n'utwo wa mubyeyi yamusigiye bagaca batumurira niyo nicyo cyiyumviro nari mfite murakoze ku gihugu amerika muratunganya urakoze cyane urakoze cyane nzayimana Ah, federico yagarutse ku murongo federico ikibazo cyangwa icyumviro
uzi ko munyumva neza Eh, ubu turakumva uduze ijwi
yego nabo nanjye ubanza gushimira abakenyezi bamwe kujya hamwe baragira ishyirahamwe ry'abakenyezi mube murumva ntaca ndababaza muri kino gihugu cyacu hari ukungene hari ibibazo byinshi ku bakenyezi hari ukungene imyinshi y'abakenyezi bapfakaye benshi bumva batubaza mu nzangisho z'ubusambanyi basanga bariko bafata uko abagabo babashigiye ariko bafata ibintu byo kugura abandi bagabo bakajya mu bihugu byinshi bashura ugasanga uba nta bagabo bamwe bari yabasigiye urumva bariko bicwa n'inzara kandi umugabo yari yasigiye yasigiye urugo ibintu bikwiye hanyuma ikindi nacyo ayo mashyirahamwe y'abakenyezi nibyo bakora neza cyane turayabona ngaha mu miji baba bafite umugambi wo gushyikira ba bakenyezi bo mu mitumba mu misozi hagati kuko bikorana ngaha mu minsi kenshi ngo baragerageza kubafasha kandi ukabona yuko ari byiza cyane bigenda neza ubwo mu misozi naho sinzi ko bafite ibintu byo gushikaye umuntu agerageza kumva baba bakwiye kuraba abantu babafasha bakagerageza kumva gusigura no gutanga inyigisho kenshi ku bakenyezi kuko kenshi urumva nk'umukenyezi iyo afasha agasesagura amatungo y'umuryango agasesi bituma abana bakura nabi ntabwo uca usanga ari abana baba amayuma barabara ugaca usanga benshi bata- badafite utwo bafungura cyangwa badafite ukuntu babaho ntibashobore kwiga ugaca usanga urumva ibintu biguma bitera ari ibintu biguma bitera inyuma bigiye rumva kuri bya bindi biteza wa mukenyezi niyo mpamvu ico- intumbero yuko ushika mu misozi ku bakenyezi benshi bashoboka kugira urumva bashobore kubigisha
Eh, Federico mbere yuko uva ku murongo wa telefone eh, nk'umuntu nyine eh, wavuze bimwe mu byo benshi bakunze kuvuga ati umuke umupfakazi usanga acaja mu bushurashuzi agasesagura amatungo y'umugabo wiwe ibyo birakunze kuvugwa ariko kandi twumvise bamwe mu batumire bacu bavuze bati hariho amazina abapfakazi baca bahabwa iyo bapfakaye ugasanga bamwegetse ku bagabo bose eh, bari mu kibano ngo ngo ariko ngo agira ubushirashuzi none kuri wowe ga Federico urakeka ko iyo umukenyezi apfakaye ibintu mu bya mbere atangura kwiyumvira ni ugusesagura amatungo y'umugabo we no gusambana Muri- kuri wewe nka wewe niko ubibona
oya si benshi si benshi hariho abo abo bishika bakifata bakifata ruburiye niko bakifata ruburiye ubwo rero abantu cyane umuntu ibyo nimba yumva nyine yumva aje inkora
Mm, telefone yawe iriko iragorana gato Eh, telefone yawe iragoranye gato ariko numvise uvuga ati si bose birumvikana si bose ego ariko eh, ico kintu kirakwiye kubanza gukemuka Ah, ayo mazina n'ivyo vyumviro vy'uwo mukenyezi aba yabuze umugabo aha- a- a- aca ahabwa navyo nyene ngira ngo birimwo mu bibazo bikumira abakenyezi b'abapfakazi urakoze cyane reka ngaruke ku batumire bacu madame agnes nigaba ah, abatumire bavuze ibitare bike bijanye ah, n'ubutungane ah, uburyo baku- abakenyezi bakwiye guca bitura ubutungane Ah, harimo u- uburyo busabwa mu butungane utubwira kumbure bimwe mu bibazo zimwe mu ntambanyi abo bapfakazi bahura nazo bisabwa amafaranga angahe nk'iyo wituye ubutungane usanga akenshi abakenyezi badafise iyo bagize ikibazo Ah, ubutungane bigenda gute iyo umupfakazi ay- abwituye
nisanzwe amategeko aratomoye neza amategeko ariho agoye ko yubahirizwa mu butungane barahitura ingorane bagira bwa mbere barabura aba- abantu b'amasura barabura abantu babashigikira ugasanga abakuru imitumba bahengamye ari bategetse kubashigikira ko mu muryango waba bamaze ku- kuhengama nayo mu butungane bategetse barabakira hanyuma ikigoyi ni uko nawe tutabivuga hakiri mu izima w'ibiturire byinshi rero ibyo biturire n'ibyo bibuza abantu gutunganirizwa usanzwe amategeko yariho mugabo haracyariho ibiturire rero nyine abagore barigishije uko bategetse kwitura ubutungane baratanzwe inyigisho nyinshi mu kigo batandukanye nayo basigaye bazitanze arabereka umwe wese ibimugoye ategetswe kwitura kugira ngo areke kuzurasirika ariko ikidatuma abantu batunganirizwa ubu ni- ni- n'ibiturire ni ibiturire byugarijwe ubutungane kandi ubutungane niko tudakunda kubivuga ntabwo tubivuga ko hashobora kw'izina bitigenga nta bwigenge bufite eh, ni urakoze cyane urakoze cyane hama namwe madame bigira imana ngaho i bujumbura mufite abanywanyi benshi cyane eh, bariko barakora bimwe mu byo mubigisha cyangwa bimwe mu mu nyigisho baronka mu ishyirahamwe ni amategeko abagi- abagenga ni amategeko ashobora ah, bashobora kwitura Muravyi- muravyigisha mu- mu- mu mashyirahamwe no mu nyigisho zanyu
murakoze Eh, mwigisha tu- tubaha turabigisha ko bafite uburenganzira bumwe n'abandi eh, kuko arenganijwe ko afite uburenganzira bwo kwishyura ubutungane mugabo gusa intambamyi zikunda kuhaba ni mu gihe eh, hari igihe usanga yadihikiwe eh, mu- ya- iyo agiye mu butungane na cyane cyane kenshi bikunda kuba mu gihe bari kubabarenganya ku ku matungo basigaranye n'abo bubakanye bagiye mu butungane rero kenshi bigaca bifata umwanya ugasanga yadebukiwe ahandi nawe ugasanga ariko ararenganwa bivanye n'uko eh, urabona umuntu iyo ari ese n'ukuntu ntukivuga udafite icyo utanga usanga kenshi utembereye usaba gutembera ugasanga umuntu bakavuga ngo umuntu muto ari imigani bavuga ngo umupfakazi we ntabwo ari kukizi ugasanga bariko ba- bamukengera ukamenya ntacapita avuga ugasanga ku muri nabo bariko bara- baramuhunganira agatongo kabo ugasanga barafite uburyo uburyo bukwiye bagaca bagenda kuvugana n'abacamanza abacamanza eh, ugasanga barahengamikira iwabo akaruhengamika hanyuma nawe yokunguruza uwo mupfakazi kubera usanga yungurura ijambo kubera n'ibyakora akabireba kuko ibintu by'agatike kugira agatike kamushikana aho hantu bikagorana agakuraho agareba ariko mugabo ntizamukanyosha aba uyu mupfakazi agiye kurenganwa bakagira umunani bakaja hamwe eh, ndazi neza yuko ubu umupfakazi buri gihe ikeneye icyo shyirahamwe cyaragize akamaro cyane umuzi w'abapfakazi urahazi kandi baharoye icyubahiro harya hariho n'umugani waca mu gifaransa ati windi yose raporo mu gihe a- mu gihe abantu bagiye hamwe eh, biragira akamaro cyane kandi baratinyika Ah, Ihindura ibintu
eh, nka bya bikere by'ibwami byagenda bikavugira rimwe kandi nawe nta bushobozi byari bifite ubwana bwiteye ubwoba umwami akabibaka akareba ukugira nabi yagomba kugira imana twegereye rero abapfakazi mu gihe bagiye hamwe barafite ijambo yego unyitwibye umupfakazi baramuha ijambo agashikiriza ijambo Mm.
ingeri yego birameze neza Yego.
gusa hari ibyo navuze bavuga ngo aba- abajya mu busambanyi aba- abonona amatungo y'u- y'umuryango ibyo rero bivuga ni- ni hamwe nyine umukenyezi yaka kuba yamico n'imigenzo iyo umukenyezi akoze akantu gatoya karaboneka cyane ariko uravye aba- ni abagabo benshi iyo bapfakaye bakikunda ahubwo inyuma y'iminsi nayo baba batangiye kurondera abandi bagore ariko aba- aba- abakenyezi abigunda bishyize akaba n'umukenyezi umwe ushobora bashyira bafatira muri rusange Mm, kore ko bose bameze birumvikana reka mpe akaryo eh, uwundi muntu wanyu arindiriye ku murongo wa telefone two turaja ku musozo Eh, Eric Eric uratwumva
umva ijwi rya amerika amahoro neza
amahoro cyane Eh, masegonda make ikibazo cyangwa icyumviro Ni- ni- ni bizumira amerika hano i kigali mu rwanda Mhm, icyo nagira ngo mbaze mm, ese abo ba- abo ba- icyo nagira ngo mbaze abo batumire ko abo bantu babasha kuganira cyangwa gushyira hamwe bagakorerwa itsinda babona hari ikintu bitaga ku buryo byibura twafata icyizere cyo ko bizageraho bikarangira burundu bakajya bareka gufatwa nk'abantu iyo bamaze gutakaza aba- ababo bahita ba- bajya mu byo gushurashura urakoze cyane eric urakoze Eh, Eh, murakoze eh, reka mpico kibazo kumbure madame agnes nigaba im- mu ntara ya bururi hama yongere anadufashe U- madame agnes wigeze kuvuga eh, ku bijyanye eh, nu- n'abakenyezi baba batazi ubutunzi bw'abagabo babo ugasanga iyo yitavye imana birabaye ikibazo cyane eh, ya- abo mu muryango we nibo bari bazi amatongo yiwe nibo bari bazi amakonte yiwe n'ibindi byinshi impanuro kumbure woba ufitiye abubatse muri kino gihe abakenyetsi bubatse muri muri kino gihe ibintu bakwiye kwitaho ibik- ibintu bakwiye kumenya by'aba- by'abafasha babo by'abagabo babo kugira ngo habaye ikibazo ntibaje muri uko uh, gu- gu- gutambatamba bagerageza kurondera ibyo umugabo yari afise i- ibintu bitaki- bi- bitagishobotse Ah, muri make madame Agnes Nigaba
ego urakoze mu bisanzwe icyo umuntu yokora n'icyo yovuga n'icyo yohanura ni ukuza inama n'ingingo n'ububaka akamenya amatungo yiwe akamenya iby'umugabo aho biri ariko twavuze ko hari imico ibi bisaba inyigisho bisaba inyigisho shanjuma y'abantu komportema mentalite ni porosesi ndende mu bisanzwe uwo mwubakanye musangiye byose niwe yategerezwa gukonfiya byose kubona rero hari abagabo bamwe bamwe batamukonfiya abagore baba bafise ni agatima k'akajyajya kitajya nta kindi dusentema ni ukwigisha abantu bose usaba kindi gusa twokwigisha ni ukwigisha n'abagabo bakamenya ko ari ku neza y'imiryango yabo ko ari ku neza y'abana babo kuyapfuye abana babo ntibabige neza ntibige ni uko atagaruka kubibona biramaramazi birababaje rero ahubwo igikenewe cyane ni inyigisho kwigisha abagabo kwigisha abagore umugore kubibona kubyibamwo kumenya amatungo ari n'umugabo n'iyo neza yiwe ahubwo no kwigisha abagabo cyane ko bategerezwa kumenya ko byose dusangiye n'abagore babo bakabereka amatungo yabo ahari bakabona ko ari bo bonyine bakunda gusumba dayari harya iyo umugore yubatse akunda umugabo gusumbana nyina wiwe bakamenya ko ari bo kazoza kabo famiye ni umugabo nta bana mu kwigisha ni inyigisho ze nicyo nibaza kuko nicyo kizohindura abantu kigahindura imico kigahindura amantalite na komportema z'abarundi murakoze cyane rwose urakoze cyane rwose Eh, namwe madame doravine bigirimana akajambo ka nyuma wongera kumbure uh, u- ugira icyo ushikirije abakenyezi haba abari muri iryo shirahamwe ryanyu canke abari eh, mu kibano muri rusange n'umuryango muri rusange w'ukuntu bitaho canke bafata umukenyezi umupfakazi
ego murakoze icyo nashikiriza ni uko ubwa mbere hoho umukenyezi iyo ari hose yomenya ko ashoboye yaba ufite umugabo yaba n'umupfakazi twese turashoboye turafite ubushobozi kandi n'amategeko aduha uburenganzira bumwe Eh, icyo rero novuga ku bapfakazi ni uko iyo umuntu ukenyezi ufite agapfakara leta birababaza birababaza leta yihebura leta yihebura ahubwo urabona yuko eh, ku mpano yaronse Ego.
ashoboye kandi yose Ego urakoze cyane rwose urakoze cyane rwose kuri izo mpanuro madame donavine bigirimana eh, na madame agnes nigaba bo mu ishyirahamwe dushire hamwe mwakoze cyane rwose namwe banywanyi b'ijwi- b'ijwi rya amerika mubandanye mwitaho abakenyezi b'abapfakazi mu kibano mwari kumwe na oriane tanga ishaka amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu gutera igihugu cy'uburundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu gushikiriza